murumva radiyo ijwi ry'amerika tubasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru mbere y'uko tujya mu biyaga bigari ariko amakuru yacu reka tuyahere kuri Ukraine aho abategetsi baburiye abaturage ko intambara icyo gihugu kirwana n'Uburusiya ishobora gukaza umurego mu mpera z'iki cyumweru bavuze ko ibyo bishoboka mu gihe Uburusiya buri mu myiteguro yo kwizihiza ku nshuro ya mirongo irindwi na karindwi intsinzi icyo gihugu cyatahukanye mu ntambara cyarwanaga n'abanazi mu Budage ni ibirori biba hirya no hino mu Burusiya bikarangwa n'akarasisi ka gisirikare ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters byatangaje ko biteganijwe ko perezida Vladimir Putin w'Uburusiya azatanga ubutumwa bukarishye ku Burayi na Amerika tariki ya cyenda z'ukwezi kwa gatanu umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya ejo yatangaje ko Uburusiya nta gahunda bufite yo kurasa intwaro za nukiliyeri kuri Ukraine gusa abategetsi bo mu nama ishinzwe umutekano muri Ukraine bavuze ko uyu munsi Uburusiya bwizihizaho intsinzi ushobora kuba uvuze gusuka urusasu kuri icyo gihugu
Washington ijwi ry'Amerika tujya mu Burundi aho mu gihe havugwa ibura ry'akazi kimwe n'ahandi henshi muri Afurika n'ibindi bice byo ku isi bamwe mu baturage batangiye kwiga imishinga yo ku rwego ruciriritse ariko ibyara inyungu zidaciriritse umugabo w'imyaka mirongo itatu n'itandatu wo mu ntara ya Bubanza aho mu Burundi amaze kugura ibibanza bine no kubaka inzu abikesha umusaruro akura mu buvumvu umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza niwe utubwira iyo nkuru
Cyprien Miburo wo ku mutumba wa Gahwazi ya mbere muri komine Mpanda intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi amaze imyaka igera kuri 13 akora umwuga w'ubuvumbi iruhande y'imizinga yiwe bwite yigumanira akayihakura agahubukiye abiwe ubundi akabugurisha anakora urucuruzwa rwo kudandaza ibitiba aratubwira uko yatanguye uwo mwuga n'ingene abigenza kugira ngo akwegere inzuki nje ndavyikorera ni ibikorwa je navyiyumviriye kuko nabona da, data yegeka nkabona n'abandi mugo baregeka nanje ca ndajisha umuzinga nanje ca hacaba umugaba mpumuti nanje ca ndagenda kwegeka inzuki ca zirahaza camera ico gihe nyene negeka ndabikoze imyaka myinshi kuva mu myaka cumi n'itatu negeka inzuki urakoresha umuti ugacana ugaca ucanga n'imamara n'uwundi muti wo mw'ishamba ugaca ushira y'umwotsi byose bigavumba umwotsi zaza rero zigaca zimoterwa neza rero na, na wa muti miburo w'imyaka mirongo itatu n'itandatu asigura ko uyu mwuga umutunze amaze kwigurira amatongo ane yose n'iparasera yubatsemo inzu mu mafaranga akura mu buki n'ibiti bashora ibi yabigeze ko atangurane yasavye umuntu canke ibanki nta wundi mugo mugo nsanzwe nkora niwe nkoresha nta wundi nkoresha ata uwo mwuga aho maze kugura ndamaze kugura ibivi ibivi bine ndagura n'iparasera se nyine yo kubaka ku ndubaka inzu uwo mugabo w'abana batatu ariko yemeza ko akazi k'ukwegeka atari yororo hari n'abo yigishije baciye baheba kubera ukwegeka biruhije abo nigishije barahevye kubera bibagora gukora umuzinga umwe ndawugurisha ibihumbi mirongo itatu yo haje uwungurira abushaka aha bari y'inzuki nta buki buba burajayo nuya ku kwezi sinokontora iyo nkora hari igihe mara nkiyinga ntakoze nkiruhutse kubera imba nacotse nkaca nsubira nko ku yindi yinga nta ntambamye urimwo ni umwuga mwiza birabagora kubikora gacoka afise ibindi bikorwa akora ntavyo yokora zirakujya uruka n'umwotsi zishigira inyuma zukisha umwotsi ukazirukanisha umwotsi Cyprien Miburo yahoze mu ishyirahamwe ry'abavumbi ryahavuye risambuka imbere y'uko ahitamwo kwikorera ku giti ciwe ubu avuga ko asubiye kuronka abandi biyunga bakaja hamwe yobishima kugira ngo baduze umwimbu kurusha Miburo ahanura abarundi na cane cane abakiri bato kwijukira kurondera imyuga mito mito yo kubateza imbere kandi ntibagaye akazi mu Burundi nta bitigirinye zina vy'abavumbi bizwi ariko umwuga wo kwegeka urakorwa cyane muri ico gihugu mbere mu ntara zitari nke n'ingo nke zidafise imizinga ibiri n'imiburiburi kuri buri muryango inzuki naho uruboyi rwazo rubabaza zirakundwa hakaba hari n'amazina y'inzuki kimwe mu bitungwa bike bivugirwa amazina muri ico gihugu mu myaka cumi n'itanu iheze igisata ca onu citaho iterambere pnud hamwe n'ikiraba burimyi n'ubworozi fao vyashizeho imigambi myinshi yo kunagura umwuga w'ubuvumbi bituma abatari bake bishira mu mashirahamwe hatibagiwe n'abagore n'abigeme kugeza ubu ari bake cyane muri uwo mwuga ibi biri mu bigabanura ubushomeri mu burundi igihugu ubushomeri mu rwaruka bungana n'ibice mirongo itanu na bitanu n'uduce tubiri ku ijana vy'urwaruka rwo mu mitumba mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice mirongo itandatu na bitanu n'uduce tune ku ijana nk'uko amatohoza y'amashirahamwe y'urwaruka vyerekana eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
tubahaye ikaze mwe muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana kane n'ibice bitatu fm ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo bateko ukorera i kigali mu rwanda ikiganiro gihagarariwe na nigenaroje imizero kirisipe hari ubuhanga bw'ibyuma muri iki kiganiro mu gihe kubana nanjye doris mugisha ndetse na mugenzi wanjye bisabye christine amakuru y'iminsi christine meze neza cyane wowe amakuru y'iminsi meze neza nanjye reka nizere ko n'abadukurikiye bameze neza nubwo turi mu bihe bitoroshye twibuka ku nshuro ya makumyabiri n'umunani jenoside yakorewe abatutsi
bakunzi bacu rero dukomeze gufatana mu mugongo ikiganiro cya none turagaruka ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko rero uyu munsi turaza kugaruka ku burenganzira bw'abafite ubumuga bwo mu mutwe cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe uburwayi bwo mu mutwe burimo amoko menshi harimo indwara yo kwiheba ihungabana ndetse n'izindi zituma ibyiyumvo bihindagurika kandi nizo zizahaza abantu kurusha izindi muri rusange usanga abarwaye izi ndwara zo mu mutwe bazihisha bitewe n'uko badasobanukiwe ibyo ari byo cyangwa bagaterwa ipfunwe n'uburwayi bafite icyo gihe abazirwaye bashobora kwirengagizwa cyangwa bagahabwa akato n'imiryango babamo cyangwa umuryango mugari impuguke ku buzima bwo mu mutwe basobanura ko uyu murwayi aba adashobora kugenza ibitekerezo ibyiyumvo n'imyifatire ye ibi ni byo bituma umuntu urwaye indwara zo mu mutwe atabasha gushyikirana neza n'abandi kandi ntashobore gusohoza inshingano ze za buri munsi by'umwihariko tubasabe kuzirikana ko iyo yegereye muganga ashobora kuvurwa agakira naho iyo adakize nibwo iba ubumuga bwo mu mutwe ku rundi ruhande hari bamwe mu bafite ubumuga bwo mu mutwe cyangwa uburwayi bwo mu mutwe usanga rero bakoreshwa ku mbuga nkoranyambaga kandi mu by'ukuri bigakorwa mu buryo butabahesha agaciro n'icyubahiro nk'ikiremwamuntu mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku cyo amategeko avuga ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abafite ubumuga bwo mu mutwe bityo turaza kumva ubuhamya bw'umubyeyi bavuga ko umwana we yakoreshejwe ku nyungu za bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube channels zitandukanye muri iki kiganiro kandi turaza kumenya ese abahagarariye inyungu z'abafite ubumuga bo ni ubuhe buvugizi bari gukorera abo bantu bakwirakwijwe kuri izo mbuga nkoranyambaga tubahaye ikaze nanone mu kiganiro aho tugiye kuganira ku burenganzira bwa muntu
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
nk'uko tumaze kubigarwaho mu ntangiriro z'ikiganiro hari bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga nka youtube bagaragaye bakoresha ibiganiro mu mashusho abafite uburwayi cyangwa ubumuga bwo mu mutwe ibi babikora mu buryo batuma bavuga amagambo asekeje hagamijwe gushimisha abakurikiza izo mbuga nkoranyambaga mu buryo bwitwa gushaka views nyamara ugasanga uburenganzira bwabo butubahirizwa na gato ibi ni ibintu bidakwiye gushyigikirwa ku buryo hakwiye gufatwa ingamba by'umwihariko mu bukangurambaga bwo kwigisha no gusobanura icyo amategeko avuga ku bikorwa nk'ibyo bidahesha icyubahiro n'agaciro ikiremwamuntu reka tubonereho twumve ntabyera joseph utuye mu karere ka huye umurenge wa rusatira uyu mugabo afatwa nk'umubyeyi wa busikete umuhungu ufite ubumuga bwo mu mutwe bakaba bamaranye imyaka makumyabiri n'ine babana by'umwihariko busikete uyu yamenyekanye cyane kuri channel za youtube hano mu rwanda uyu mubyeyi asanga abafite umutima ufasha bajya baha ijambo imiryango y'abakoreshwa ibiganiro kuko ngo usanga hari abawugira mu kwishakira indonke zabo bakirengagiza ubufasha burambye bukwiye iki cyiciro reka tumwumve mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu ishimwe honore
kabaye imvugo kabaye yamenyekanye cyane nyuma yo gukoreshwa ku mbuga nkoranyambaga kwa busikete asengererwa byeri n'akaburusheti ubusanzwe akomoka mbazi ya butare nta byera joseph wo mu karere ka huye mu murenge wa rusatira avuga ko abana na busikete kugeza ubu imyaka ibaye makumyabiri n'ine aha aratubwira uko bamenyanye n'imibereho ye mu muryango yungutse yararaga ku mabaraza ahantu noneho aza kugera iwanjye tumumwakira neza nyine turamwambika tumuha ikiringiti ariyorosa mbese n'icyo kuryamira ahaguma kugeza ubwo yavuze ngo nige nzamugura isanduku nige nzamuhamba ubu ni papa umukecuru ni mama gusa umukecuru nawe akankundira nawe aramukunda ko n'umukristo ari ukumuhagira kumumesera ntabyara joseph avuga ko hari abashakira indonke kuri bene aba bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe igihe banyushijwe kuri youtube cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga bamwe mu kubafasha ngo ntibashima haryana nubwo ku rundi ruhande hari abagira agatima bakabafasha kubona iby'ibanze nkenerwa mu buzima bwa buri munsi baraje bakoze ikiganiro baragiye mbona haje abandi buke mbona haje abandi ariko cyane cyane guhera muri noheli nibwo bisikiranije kugeza mu bunani abakoresha mu nyungu zabo ni nk'abo ngabo bamufata bakamusanga mu masoko hari n'abamugeze kumujyana hepfo hari akabari ngo bita muri vip hepfo hano mu rugarama nabyo naje kubimenya nyuma birambabaza yari yasinze kuko biragaragara nange nari bonye umuntu yabinyetse kuri telefone ntabwo nanjye ntabwo bishimiye ko hakaba wenda ubusiga nk'inoti ya bitanu akaba umusigira umwenda ubwo bakagenda ariko bavuga ngo bazagaruka sinzi ikinyamakuru bakorera ngo yaduhaye ingurube irahari ubu ni iya busiyeti igishashi cy'ingurube bukeye barongera baragaruka amuha amatora aduha agafuka k'umuceri ak'akawunga litiro y'amavuta n'ibirori by'isukari urabona baravuga ngo ubusabusa buruta buri buri ndetse mu rugo tuganire bagire icyo wenda bamumarira niba hari babifitemo n'inyungu wenda bagire icyo bafata kuko ntawe urya inka nka nyirayo kwikunda bonyine nabo dusangire nk'ubu ngubu waduha mikoro tukubakira nk'ingurube ebyiri zigaragara tukabona ibyo kurya bigenda by'ibanze twazitunga dushyize nk'inzu yawe hariya mu rugo twayitunga inkoko twazitunga ntabyera joseph urashima inzego bwite za leta n'iz'abaharanira uburenganzira bwa muntu gusa hari icyo asaba leta n'abandi baterankunga batandukanye mu kwita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe kimwe n'imiryango ibitaho mu gihe hari leta yadushyira muri vipi ikayigira imugenera buri kwezi byanze se wenda se niba ari umuterankunga wo hanze nk'ibyo byose aramutse aramutse aramutse imodoka zimugonze bikamusaba kugira nta nta mituweli uretse ko kwa muganga baramuvura ku buntu ariko aramutse abyiye nk'ibutari cyangwa n'ahandi hantu byangora nta kantu kuri konti nta n'igiceri cy'icumi ngiraho uretse kuba hari abakurura bishyira binyuze mu biganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga kuko ngo byarebwe cyane cyangwa se ubundi buryo bukoreshwa joseph ahamya ko bifasha kubonera ubufasha aba nubwo hari ibyakomeza kunozwa bigahuzwa n'uburenganzira bakwiye nk'ikiremwamuntu ishimwe honore mu karere ka huye kubw'ikiganiro ejo
turamushimiye cyane ishimwe honore kuri iki kiganiro cyiza yagiranye na joseph ntabyera tumaze kumva byinshi bitandukanye kuri uyu busiketi babana bisa nk'aho ari we umwitaho ubuzima bwe bwa buri munsi aho usanga nta nyungu ifatika babona cyangwa se bakura mu kuba bakoreshwa ku mbuga nkoranyambaga ahubwo usanga ba nyir'izi mbuga nkoranyambaga aribo bakuramo inyungu ese wowe udukurikiye wumva ari iki cyakorwa mu gufasha gusobanukirwa icy'amategeko avuga ko iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abafite ubumuga
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
dore mu gihe barimo batwohereza ibitekerezo byabo rero hari bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga ziganjemo youtube ikunze kugaragaraho amashusho y'abafite uburwayi bwo mu mutwe aba bavuga ko bitari bikwiye ko abafite uburwayi bwo mu mutwe bakoreshwa mu nyungu z'abantu ku giti cyabo ariko kandi ngo n'abakoresha izo mbuga hari icyo babikoraho bigacika reka tubumve mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu isingizwe marie claire turagaruka mu kanya numva nk'imiryango itari iya leta yashyira hamwe hagakorwa nka kampani yo kubirwanya ababigaragayemo bagahana ikindi ni uko ba nyir'imbuga nkoranyambaga bagomba kubanza kumenya agaciro k'ikiremwamuntu muri rusange rero n'abari abantu babikoreshwa ntabwo baba basobanukiwe neza n'ibyo barimo ugasanga baramubwira ati kora ibingibi ugasanga bamwe abantu baguriye n'inzoga ugasanga yasinze ugasanga uwo mu youtube aguriye uwo muntu inzoga akavuga n'ibyo bintu byose mba numva ahubwo ibi bintu nyuma y'uko leta yaza kubijyamo buri muturage wese nk'uko duhora tubishishikarizwa na leta y'u rwanda buri wese yagakwiye ku ijisho rya mugenzi we icyo agiyemo akavuga ati uriya ni umuntu wacu muri karitsiye runaka ubisobanukiwe akegera abo bandi bari kubijyanwamo akaba yabagira inama nkatwe dukoresha imbuga nkoranyambaga numva twakirinda gusheyaringa ibintu cyane ko n'ubundi abantu babikurikirana nimba nyibonye nka gisheyaringa undi mimizi ubwo nyine nabisakaje hanyuma tukirinda no gutanga komenti zishishikaza abantu gukomeza kutuzanira izo nkuru tukirinda nyine komenti zibereka ko twakunze izo nkuru ko numuha komenti imwereka ko yakoze ibintu bitari byo next ntabwo yakongera kuyipositinga kandi mbere ya byose ubona babakoresha babanza kubaha ibintu runaka baramuha amafaranga baramuha ibisindisha abanza kubanza akanywa kugira ngo ibyo bashaka byabo babigereho mbere na mbere tubanze duha agaciro kiremwamuntu tubanze dukundane hagati yacu noneho wumve ngo umuntu ugiye gukoresha bino bintu aramutse ari ngewe aramutse ari umwana tuvukana aramutse ari ari kanaka muri famiye hafi yanjye byanshimisha usibye na bariya ba nyiri ziriya yutube channels ariko umuturage uwo ari we wese agiye yumva nk'uriya muntu ufite ubumuga akamwumvamo nk'umuntu we ndakeka nta wakwishimira kubona umuntu we ari ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga bari kumukoresha biriya bintu biriya bintu nta muntu wabyishimira ukuntu mbyumva tujya tubona nko kuri instagram cyangwa facebook cyangwa youtube iyo hari ukuntu rero post noneho hari ahandi ukanda bakwereka kumbura ko cyangwa ukaripotinga mu gihe ubona ko iyo post itari ikwiye kuba yajya hanze ukaba baripotinga ku kigo runaka cya seribu cyakorwa cyane cyane nkatwe dukoresha izo mbuga nkoranyambaga nitwe tugomba gufata iya mbere mu kugira inama mu kwigisha ba bandi bashukwa nitugende tubigishe ubundi nitumara kubigisha bizacika ba bandi bashaka amakuru nibaza bagasanga hari inyigisho baba ababyeyi baba abana cyangwa baba abantu muri rusange bafashe bazabanza bababaze ubundi bikemuke burundu tujya dukunda kubibona baza bimwe bavuga ngo byo gutwika hakwiye kubaho ubukangurambaga hagati yacu mu baturage ikindi kandi tugasobanukirwa ihohoterwa icyo ari cyo ko hari igihe umuntu ashobora kuza akagukoresha interiviyu ukabasha kuba wasubiza bitewe n'uko ubyumva gusa udasobanukiwe something behind cyari kimuzanye
reka dushimire marie claire sinizwe ndetse n'abo baganiriye yego rwose reka ahubwo ducunguje uburyo umwete nyemera utubwire icyo amategeko abivugaho ubusanzwe itegeko rirengera abantu bafite ubumuga muri rusange mu rwanda itegeko nimero zeru rimwe akarongo kaberamye bibiri na karindwi ryo kuwa makumyabiri z'ukwa mbere bibiri na karindwi rirengera abantu bafite ubumuga muri rusange umutwe wa mbere ingingo ya gatatu iteganya ko umuntu wese ufite ubumuga afite uburenganzira bungana n'ubw'abandi imbere y'amategeko agomba kubahwa ndetse no guhabwa agaciro gakwiye ikiremwamuntu ingingo ya makumyabiri na karindwi iteganya ko umuntu wese ukoreye ufite ubumuga icyaha cy'ivangura cyangwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose ahanishwa igihano gisumba ibindi mu biteganywa n'ingingo z'igitabo cy'amategeko ahana n'iz'amategeko yihariye ku birebana n'icyo cyaha urakoze cyane kutubwira icyo itegeko rivuga bityo reka twakire christela atugeze ubutumwa bumaze kumugeraho kuri iyi ngingo yego uraho neza christela yego meze neza mwebwe bite natwe tumeze neza cyane nanjye ndaho meze neza hari ibitekerezo abadukurikiye bamaze kudusangiza kuri iyi ngingo iradukunda Maurice uherereye mu karere ka musanze yagize ati abanyarwanda benshi ntidusobanukiwe ibijyanye n'amategeko muri rusange usibye no kuvuga ajyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu bw'abafite ubumuga bwo mu mutwe usanga n'andi mategeko atandukanye tuba tutayazi kereka abayize cyangwa abafite bahurira nayo mu kazi kabo ka buri munsi ati rero icyakorwa ni uko amaradiyo na televiziyo byajya bikoreshwa mu kunyuzwaho ibiganiro bitandukanye byigisha amategeko atandukanye kuko usanga bamwe bayamenya baguye mu cyaha bagenzi banjye basubirana ijambo
mu gihe hakigaragara bamwe mu bakorera ku mbuga nkoranyambaga bakoresha abafite uburwayi bwo mu mutwe ibiganiro ihuriro nyarwanda ry'imiryango y'abafite ubumuga bwo mu mutwe ni dor bavuga ko bagerageza gukora ubuvugizi kugira ngo imibereho y'abafite ubumuga irusheho gutera imbere mu kiganiro mugenzi wacu nkuru nziza pacifique yagiranye na nsengiyumva jean damascene umunyamabanga nshingwabikorwa waryo avuga ko n'abaha inzoga bafite ubumuga bakwiye kubireka ahubwo bakabashakira ubufasha bwabateza imbere
twebwe ntabwo buri mu nshingano zo gufasha inshingano yacu ni ugukora ubuvugizi ariko iyo tubonye umupariteri uduha ibyo gufasha turabikora kandi urumva ko abanyarwanda bafite ubumuga bose ntitwabagiriraho icyarimwe hari ibyo rero twagiye dukora cyane cyane ibijyanye n'uburezi twagiye dutanga ibikoresho bifasha abana mu mashuri twagiye dutanga imfashanyo no muri iki gihe cya kovide zageze ku banyarwanda benshi noneho ba bandi bariya ba busikete n'ubundi bari muri porogaramu zimwe n'idore ikora n'imiryango ireberera kiriya cyiciro niho izindi izindi mfashanyo zinyura rero rero icyo wakwibaza ni iki kuki umuntu agomba kubanza gusindisha umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe kugira ngo babone amukureho amakuru ibyo ntabwo ari ntabwo ari umuco nicyo twamaganye kuko icyari kuba kigenderewe ko ari ukujya kumufasha ukavuga uti nasanze umuntu ufite ubumuga akeneye ibi n'ibi n'ibi n'ibi nabimuhaye ikibazo wamubaza wamubaza ngo ni ikihe kindi ukeneye inzego zagufasha ukamukorera ubuvugizi ariko ntiwamubaza bya bindi nama mwumvise nashaka gusubiramo rero rero ubufasha buracyakomeza uko tugenda tububona tugenda tugera kuri benshi cyane cyane ariko ikigendewe ni ukugaragariza inzego z'ibanze hahandi hatangirwa serivisi kw'aba bantu bafite ibibazo hari n'aho twagiye tugera ugasangana n'inzego z'ibanze zivuga ziti eh murabi ibintu byo gutsishinga amatsinda sinari nzi ko mfite mu kagari kanjye abantu bafite ubumuga bangana gutya ubwo ko abantu batazwi iyo bamaze kugaragara rero niho na bya bibazo bizamukira noneho inzego zibishinzwe zigakora igenamigambi ryo kubafasha n'undi ukwiye kubafasha rero ntabwo abafasha abaza ibibazo bitesha agaciro ikiremwamuntu yakabaye amubaza ko dusanze umeze utya ni iki kihe kindi twagukorera ese wasaba iki inzego zibifitiye ububasha ntabwo umubaza ngo ukora imibonano mpuzabitsina wamaze no kumusindisha kandi uzi neza ko afite n'ikibazo cyo mu mutwe
reka tumushimire umunyamabanga w'ihuriro ry'abafite ubumuga umaze kudusobanura ko bidakwiye gukoresha umurwayi wamuhaye ibisindisha ahubwo wamusabira ubufasha mu buryo bukwiye yego cyane christine reka dukomeze twumve impuguke mu by'imibanire y'abantu bavuga ko kuba hari abakoresha abafite uburwayi bwo mu mutwe babanje kubaha ibisindisha bigira ingaruka kuri bo ndetse no ku miryango yabo dogiteri gasana sebastien umwarimu muri kaminuza y'ikoranabuhanga n'ubugeni ya byumba utapu avuga ko guha ibisindisha umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe bishobora kongera uburwayi bwe byagira ingaruka zikomeye cyane kubera ko niba baba bakoresheje ibyo biganiro bo bafitemo inyungu babanje no kubaha inzoga cyangwa se n'ibindi bintu byaba bifite uko bihungabanya imitekerereze yabo yo mu mutwe icyo nacyo ni icyaha noneho kiba cyiyongereye ku kindi imiryango yabo rero byayihungabanya cyane kuko umuntu nk'uwo nguwo aramutse avuze wenda yananyweye n'izo nzoga niyo yaba adafite ibibazo byo mu mutwe ariko akanywa inzoga kuko inzoga nazo ni ibisindisha kuba ko abantu banyweye inzoga hari ibyo bashobora kuvuga wenda bitari batakagombye kuvuga ari bazima aha rero imiryango y'abo bantu iyo nayo bishobora kuyigiraho ingaruka kuko umuntu aba mu muryango mu muryango no kuvuga ngo ikibi kibaye ku muntu wo muri uwo muryango gishobora kuva ku rwego rw'umuntu umwe uwo nguwo uba arimo noneho kikajya ku muryango wose ndetse abantu bakaba bakeka ko wenda n'uwo muryango akomokamo ushobora kuba ubifitemo uruhare kuko hari igihe abantu baca urubanza batabanje gusesengura neza aho rero urumva byatera ipfunwe rikomeye kuri uwo muryango ndetse byanatuma n'abo ngabo baba babikoze na nyuma bishobora kubagiraho izindi ngaruka ahubwo wenda zabatera n'ibindi bibazo byerekeranye n'imitekerereze yabo ese uretse kuba ingaruka zagira kuri aba bafite uburwayi bwo mu mutwe bashobora gukira bakize bwo nta zindi ngaruka zabaho ufite ibyago byo kugira uburwayi bwo mu mutwe ntabwo bivuga ko atakira yakira koko cyane cyane aramutse avuwe nyine n'abahanga mu byo kuvura ibyerekeranye n'izo ndwara mu gihe rero yaba akize agasanga hari ibintu wenda yavuze muri icyo gihe cy'uburwayi cyangwa se bamuhaye n'ibyo bisindisha ni ukuvuga ko ku rwego ku rwego rw'amategeko ubwabyo byakagombye guhanirwa ariko noneho byamugiraho n'ingaruka we ku mibanire ye n'abandi ku mibanire n'abandi ko abantu bashobora gukeka ko akimeze nka kwa kundi yavugaga ameze muri iyo minsi ya mbere ugasanga rero mu mibanire y'abandi ye n'abandi habayemo iki kibazo cy'urwikekwe ntawaba akimwizera ndetse nawe ubwe uko abantu bagenda barushaho kuwishisha bikaba byatuma na bwa burwayi ahubwo bwanagaruka kandi wenda yari yabukize kuko buriya uko abantu bahanga barabigaragaje ko uko abantu babanye n'abandi bishobora kubatera ibibazo bikomeye mu mitekerereze yabo no mu mibereho yabo ku buryo byanabakururira n'izindi ngaruka nyinshi zishobora no gutuma bagira n'aho bakwiyahura buriya imibanire y'abantu ishobora kugira ingaruka zikomeye nziza cyangwa mbi ku muntu ubwe bitewe n'uko we aba bifata kuri we kuko hari igihe tubona ikintu kiba tugaca urubanza rw'icyo cyabaye ariko tuta- ntiturebe n'impamvu zagiteye cyangwa se n'ibindi bintu byatumye icyo kintu gishoboka ibyinshi rero burya usanga bishingiye eh, kuri sosiyete tuba turimo Eh, ni ikibazo rero kiba gikomeye umuntu aramutse akoze ibintu noneho nyuma yamara gu- koroherwa cyangwa gukira i- ibyo bintu bikamugiraho ingaruka mbi bikamutera ipfunwe bigatuma imibanire ye n'abandi cyangwa imitekerereze ye n'ibyi- imyitwarire ye eh, i- igenza ukundi uko atabiteganyaga bitewe n'ibyo aba yarabayemo kuko eh, burya ubuzima tuba twarabayemo eh, buradukurikirana ku buryo bw'umuryango bubi ni izihe nama mugira abantu bakoresha ibiganiro bafite uburwayi bwo mu mutwe rwose ni ukubireka ariko uh, umuntu akaba yahamagarira n'ababireba ntibagire icyo bakora kuba bagira icyo bakora kuko ubwo ngubwo urumva abantu barashaka inyungu zabo bwite bakoresheje abandi bantu wenda mu bibazo baba ba- baba basanganywe Eh, aho rero ku rwego rw'amategeko amategeko ba- yakagombye rwose ku- ku- ku- kubihana gu- gutuma ibintu nk'ibyo bidakomeza kubaho kuko kimwe ni ukuba hari aho wenda ushobora gusanga hatari amategeko ariko naho hari kimwe no gushyiraho amategeko kimwe no kuyakurikiza ariko na sosiyete muri rusange muri sosiyete muri rusange ikamenya ko ibyo bintu igomba kubyamagana eh, ntibashakire ibintu by'inonke mu- mu muryango by'abandi eh, imiryango tubamo aho dutuye eh, ni ngombwa rwose ko ibyo bintu babyamagana baka- eh, birushaho ku- kureba cyane cyane abo bantu twavuga ngo bari vulnerable bafite bashobora kuba bagira intege nke eh, sosiyete ikabarengera kurenza wenda abafite imbaraga zo kuba babyirinda ku bwabo
Dr gasana sebastien turamushimiye nawe ku bisobanuro bitandukanye abashije gutanga kuri iyi ngingo y'uyu munsi tugeze muri wa mwanya tubasomera ibitekerezo muba mwaduhaye ku kiganiro cyatambutse reka duhe ikaze nanone christela dusangiza ibyo bitekerezo byanyu bagenzi banjye barakoze rero bakunze b'ikiganiro mukomeje kudukurikira tugeze muri ka kanya twahariye kubasangiza ubutumwa muba mwaratugejejeho ku nsanganyamatsiko tuba twarabaganirijeho ubushize ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu aha nababwira ko twaganiriye ku gufatwa nk'umwere mu gihe utarahamwa n'icyaha aho twibazaga tutese muvuga iki kuba hari abantu berekanwa mu ruhame bagikekwaho ibyaha bataragezwa imbere y'inkiko Nabibutsa ko muri iki kiganiro twabagejejeho ibitekerezo bitandukanye by'abaturage ndetse tunabagezaho ubuhamya bw'umwe werekanywe mu ruhame agikekwaho icyaha nyuma akaza kuba umwere yadusangije uko byamugendekeye ndetse n'ingaruka byamugizeho si ibyo gusa twanabagejejeho ikiganiro twagiranye n'umunyamategeko aho yasobanuye iyubahirizwa ry'ibiteganywa n'amategeko kuri iyi ngingo ibitekerezo mwatugejejeho ni ibi bikurikira nzambazimana tereso ruherereye mu murenge wa muhima mu karere ka nyarugenge yagize ati njye mbona ari akarengane kuko bituma batakarizwa icyizere n'inshuti zabo n'iyo babaye abere imbere y'ubutabera ntabwo bisanzura muri sosiyete kuko baba bagifite ikimwaro naho ganza Clibert Sabin uherereye mu karere ka Huye yagize ati ntabwo bikwiye rwose ati kuko byangiza umwirondoro w'umuntu ati urugero umuntu yerekanwa mu ruhame bakavuga ko yafashe umuntu ku ngufu ariko nyuma icyaha kitamuhama ntibimenyekanishwe ahubwo sosiyete igasigarana ya shusho yabwiwe mu gihe yerekanwaga dukomeza Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati kuberekana nta kibazo cyane ko basobanura ko baba bagikekwaho icyaha ati ahubwo ikidakwiye ni uko bajya bafatira umuntu mu cyuho ari gukora icyaha nabwo bakavuga ko agikekwaho icyaha kandi bamufashe ari kugikora naho tuyizere seti uherereye mu karere ka kamonyi yagize ati hari ingaruka bigira ku muntu nyuma y'uko icyaha kitamuhamye aha twavuga nk'agahinda gakabije kwitakariza icyizere ndetse na sosiyete imuha akato naho ndacyayisenga john uherereye mu karere ka rwamagana yagize ati hakwiye kugira igikorwa kuko usanga bibangamira uburenganzira bwa muntu mu gihe ahindutse umwere kandi ntabwo ubutabera bugaruka ngo bumenyeshe ko basanze uwakekwaga arengana naho gasasira theogene uherereye mu murenge wa kanombe mu mujyi wa kigali yagize ati gufatwa nk'umwere mu gihe cyose utarahamwa n'icyaha nibyo bikurikije amategeko ariko usanga uwafashwe hari igihe yerekwa itangazamakuru kandi ubutabera butaramuhamya icyaha ubutumwa bwa none tubuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
ubu tugeze ku musozi w'ikiganiro cya none uyu munsi twaganiriye ku burenganzira bw'abafite ubumuga bwo mu mutwe bityo twabashije kumva icyo inzego zirebera abafite ubumuga bwo mu mutwe zibivugaho inshuti muduteze yombi mu masegonda make tuba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru jeffrey mutagomba mwumva kuri mikoro ni nawe washyize